muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza se ni thomas kamirindi ubasuhuza radiyo ijwi ry'amerika ni kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero burya turi no kuri interineti ku rubuga wazi itatu akadomo komu radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu aho hose mushobora kuhasanga amakuru n'ibiganiro byacu
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero ese hari abimukira b'abanyafurika bava muri isirayeri bajya mu rwanda ibitangazamakuru bitandukanye birimo harets yo muri isirayeri byemeza ko hari imishyikirano cyangwa se ko isirayeri koko yaba yaragiranye amasezerano ariko y'ibanga n'ibihugu bibiri bya afurika kimwe gishobora kuba ari u rwanda kugira ngo byakire abo bimukira b'abanyafurika isirayeri iboherereje mu itangazo yashyize ahagaragara ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi ivuga ko biteye impungenge zikomeye ikagira iti duhangayikishijwe cyane n'ubwiru kuri iki kibazo kuko gukurikirana amaherezo y'aba bantu biratugoye bikomeye hcr rivuga yuko iyo bageze muri biriya bihugu bibiri hcr idashobora kubakurikirana uko bikwiye naho ku itariki ya gatandatu y'uku kwezi kwa mbere turimo olivier nduhungirehe umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda yatangaje ko abimukira cumi na ntabwo yavuze umubare nyakuri bavuye muri isirayeri baza mu rwanda bavuga ko baje gushaka akazi nyamara rero hcr ivuga ko abimukira bagera ku bihumbi bine bakomoka muri eritreya na sudani bavuye muri isirayeri bimurirwa mu rwanda no muri uganda ubwo kuva mu kwa cumi na kabiri ibihumbi bibiri na cumi na gatatu kugera mu kwa gatandatu ibihumbi bibiri na cumi na karindwi minisitiri nduhungirehe ntabwo nashoboye kumubona n'ubwo namushatse bwose ntabwo yitabye telefone igendanwa kugira ngo tuvugane kuko niba u rwanda rwarakiriye abantu bagera muri bangahe ese kuko ni cumi na cyangwa se ni ibihumbi nk'uko hcr bivuga ariko tuzakomeza tugerageze imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu itandukanye nayo ivuga kuri iki kibazo umwe muri iyo miryango ni riprodor réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au rwanda ariko rero itandukanye na riprodor iyo ni ligue rwandaise pour la promotion et la défense des droits de l'homme iyo rero iri mu rwanda naho iyi ngiyi ripodor ifite icyicaro mu bufaransa twatumiye perezida wayo theobald rutihunza ari mu mujyi wa lyon mu bufaransa ariko inose ntarambwira yuko ataramubona nimero ya telefone ye ntabwo iri gucamo cyangwa se ntabwo ari kuyifata ikagenda ikagwa kuri bya byuma byakira ubutumwa ubwo rero igihe ndosenti agikomeza kumushakira reka tube tureba niba hari abantu dufite kuri telefone noneho mutangire mutange ibitekerezo byanyu igihe tugishaka umushyitsi mukuru theobald rutihunza perezida wa riprodor kuri telefone dufite leonard leonard we hari igitekerezo ufite kuri iki kibazo cy'ababimukira
ngo igitekerezo mba gifite Mm.
ubona mu by'ukuri iyo urebye ubona u rwanda ni igihugu gitoya
yego Alo? Kida- ni igihugu gitoya kidafite ubushobozi bw'amafaranga kidafite ubutaka buhagije ni igihugu ubona ko n'abenegihugu ntibagi- ntabwo bakirimo ntiba- ntiba- ntikibahagije ndetse hari n'abandi bari hanze Mm.
haba impunzi haba abagiye gupagasa hanze ndetse nyine abenegihugu bacu ubwa- ubwabo ntabwo kibahagije Mhm.
Kuba- kuvuga ngo rero ngo uragiye uzanye abandi bihu- abandi bantu ibihumbi mirongo ine
yego ahari bazava muri israheli nk'uko tubibona kuri social media na facebook Mm.
bakazana n'abandi ibihumbi bitatu n'ibishe bazaturuka muri libiya Mhm.
biriya bintu ni uguteza ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu
yego kuko uko byanga kose bazaza bakenera amasambu yo kubakaho ubutaka bwo kubakaho bakeneye ba- bazabyara bororoke bazakeneye ibatunga abana bazakenera ama- abana babo ndetse nabo bazakenera ubuvuzi nyamara igihugu natwe ubwacu kugira ngo tuzabone mituweli y'ibihumbi bitatu biba ari ikibazo Mm.
kuvuga ngo rero yagiye uzanye abantu abi- abimukira abantu baraba- bari barahunze bajya hanze icyabahungije afurika bajya hanze n'ubundi nicyo bazaba baje bagarutse gusa- gushaka gu- gusanga Mm.
niba hagera hari n'ubundi bakaza bakabona n'ubundi byari biteze mu rwanda ntibayibonye ntuzajya kubona wumve ko imitwe y'amabandi umuntu nusanga yubatse inzu usange ba- ba- barayitoboye bagiye kwiba kuko n'ubundi icyo gihe n'ubundi nta mmenyi izaba ihari Mm.
ngewe ibi bintu ntabwo nabishyigikira rwose ariko rero ubuto bw'igihugu bwo ntabwo bushobora kuba impamvu kubera ko hari ibihugu bitoya ariko bifite abaturage benshi kandi bagashobora gutura nka reka tuvuge nk'ubuyapani ubuyapani burya ntabwo ari igihugu kinini cyane ariko gifite abaturage barenga miliyoni ijana na makumyabiri ahari
ariko gifite ima- gifite inganda Ah, ni igihugu gifite inganda ni igihugu gifite ekonomi iteye imbere ubuse nkatwe mu rwanda uyu munota ubu- ubuhinzi mirongo inani na gatandatu ku ijana ni ni abahinzi
kandi Abandi nabo basigaye abahinzi bakora mu zindi serivisi.
kandi nabo ari abahinzi bashaka gusa icyo bararira atari abahinzi bacuruza Ni ab- ni abahinzi bazahinga ibyo- ibyo baraya ndetse nabyo batayibona ndetse nk'urugero nk'ubu ngubu urabona aho ndi ngende muri kigali Mm,
uyu munota tu- turafata tuga- u- u- urajya urajya ku isoko mhm, umufungo w'amateke udahagije umuntu ni amafaranga magana ane mhm, Umufungo- umufungo w'imyumbati itarimo ibiro birenze bibiri ni amafaranga magana ane
mhm, nurangiza uvuge ngo kandi noneho n'aba- na- ni- n'ibyo bazanye nibabishyira aho ngaho babirwanire habure abandi baje babibure mm,
ubwo urambwira ko ubwo buzima bagiye kuzanamo noneho izo mpunzi abantu ibihumbi magana ane baza basanga miliyoni cumi n'ebyiri ziba ziri mu gihugu kandi nabwo ubona ko n'ubundi buzima burimo bukomeye mhm, ahubwo nibashaka ibindi bihugu bigari nka kongo babajyane bajye guhinga n'ubundi ari ubutaka bunini bagende bahinga ariko kuba ngo kuzana abantu mu rwanda njye ntabwo mugenda ntabwo nabishyigikira ye rero na Igihugu cyambyaye navutse navutse nki- nkisangamo iwacu si impunzi nanjye sindi impunzi ndetse n'iwabo nagi- nagi- niga ko ni umwana wabo kavukire ariko Mm, ntabwo nashyigikira ko abantu baza n'abandi bantu mu by'ukuri natwe duhari tuti- tutihagije rero na urakoze
Eh, namwe murakoze yewe umunsi mwiza
yego namwe ijwi ry'amerika turaganira ku kibazo cy'abimukira bagomba kuva muri isirayeli bakajya mu rwanda nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye n'imiryango itandukanye irimo na hcr ibivuga twari twatumiye perezida wa riprodor kuko nayo iyo riprodor ni réseau international pour la promotion et la défense des droits de l- de l'homme au rwanda ariko ikorera mu bufaransa ifite n'ubuzima gatozi bwo mu bufaransa ntabwo turamubona kuri telefone kuko iri shyirahamwe ryabyanditseho rina- rinavuga yuko ahubwo bishobora kuba ubucuruzi bw'aba- bwo gucu- ari ugucuruza abantu ubwo nose ntarakomeza at- amudushakire turaza buriya kumubona nitugira amahirwe telefone zikadukundira hagati aho mube mutanga ibitekerezo byanyu kuri telefone dufite dusabe dusabe
dame
nituyisabe nitiyisabe Eh, tuyisabe umeze ute meze neza cyane ntabwo naguherukaga ariko ye nuko rwose biranshimishije ko tuvuganye none iki git- ufite igitekerezo
ok ngewe icyo numvaga Mm, ese ko wumva ari twe tuzabakira Si- igihugu kibona gifite ibyo kubahara
wowe ubibona ute
ngewe ndi kumva ko wenda ukurikije natwe ko wenda tuba tutihagije mu biribwa Mm.
byasaba ko nyine ubwo leta nimba yumva ifite ubushobozi bwo kubakira ikabatunga yabakira ariko nimba ibona itabishoboye ntabwo yabakira kuko baza n'ubundi bakirwa bataka inzara Mm.
inzara kandi twariyemeje kubakira ubwo rero nta shusho y'igihugu ntabwo yaba iri kugaragara neza kuri mpuzamahanga Mm.
njyewe ndi kumva ku ruhare rwanjye nimba rwumva uru- igihugu gifite ibyo ku- cyabaha cyabaza no ku dufite n'abandi bo mu gihugu cyo hanze twakiriye
Mm.
ubwo rero ndi kumva twaba tugiye kwakira abantu benshi cyane bigatuma wenda n'abo mu gihugu babura ibyo ibibatunga n'ubwo bidahagije
ye ariko se kuvuga ngo ntabwo mufite ibibatunga bihagije kandi numva umeze neza ubwo se ntiwafunguye eh
Okay, ngiye ku giti cyanjye nta ibyangombwa ntabibonye eh ariko sinirengagije ko hari mugenzi wanjye utabibonye aha njyewe ntabibonye ariko hari mugenzi wanjye utabibonye
Mm.
ubwo nawe nawe aguhaye igitekerezo cye ndibwira ko atakubwira ngo meze neza ko we nta kintu yabashije kubona Mm.
Ni ese muri urwo rwego rero niko tuyisabe karame
ubwo ntabwo ari ukwanga abanyamahanga baza mu rwanda ni ukuvuga gusa ngo igihugu nta mikoro gifite niyo mpamvu yonyine cyangwa mu- ntabwo mushaka abanyamahanga babazira mu gihugu
oya ubundi se tubafite eh
n'ubundi ndumva nta mpunzi ze- z'abarundi ziri mu gihugu aha
Eh, n'abandi twabakira nyine nk'uko twakiriye abo ngabo ese abo ngabo bo- bo bo- abo twakiriye bo sinibaze nimba bafite nabo ibibatunga bihagije ku buryo babazanira ibindi wenda na bike babonaga bigatuma bihabwa na ba bandi nabo baka- bagataka inzara kandi wenda ibyo babonaga ari byo byari bibatunze Mm.
ariko ibi byahita bisaba ko babisaranganya bose ugasanga bose umwe atangiye gutaka inzara undi inzara Mm.
kandi wenda ku giti cyabo bo ba- ibyababonaga byari bihagije bigatuma igihugu kigira ishema eh niyo mpamvu navuga ngo nimba igihugu cyumva gifite ibyo cyabatungisha cyabakira kuko ni abantu nkatwe
yego babakira pe Mm.
niko ntabwo bajya kubaho mu bundi buzima bubi wenda bakabayeho neza iminsi ikagenda yi- igenda
Mm.
natwe b'abanyagihugu ye tuyisabe ndagushimiye
barakoze cyane ye umunsi mwiza akazi keza kandi nawe urakoze pe kuri facebook sinzi nimba umuntu yakubona mukaganira birashoboka uretse innocent ntaraza kumpa nimero ya telefone yawe hanyuma tuze kubivuganaho
rekoze nitwa wasafi saluni kuri facebook ngira na whatsapp aho waboneka tuganira twaganira ko ndagukeneye cyane ye urakoze ndaza kubikora
Eh, ubikore rwose ndagushimiye ye Asa- akazi keza kandi urakoze cyane n'abandi mugiye kwakira yego rwose muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'abimukira bashobora kuva muri isirayeri bajya mu rwanda ese koko barahari batangiye kujyayo ese koko hari amabanga hari amasezerano y'amabanga u rwanda rufitanye na hse nanjye mub- mubabarire nako na, na isirayeri kuko hcr nayo ibivuga ko hashobora kuba hari amabanga bagiranye yo kwimura abo bantu rero ariko ikavuga yuko ifite i- i- ingorane zo kujya kubakurikirana aho bageze mbese no kuva muri isirayeri ubwaho inzira yose hcr ikavuga yuko ifite ingorane zo gukurikirana abo bantu umutumirwa ntabwo turamubonana n'ubu turacyagerageza ni umuyobozi wa riprodor theobal rutihunza none rero mube mutanga ibitekerezo byanyu kuri telefone dufite alexandre alexandre urakomeye
yego murakomeye namwe yego yego urabivugaho iki ibi ngibyo abimukira
ibyo bintu biranteye ikibazo cyane Mm,
yego kumva abo bantu bazoza mu rwanda kandi twumva umengo ni igihugu kitishoboye cyane ni ibintu biteye umengo amakenga ngo ntikishoboye gute alexandre we
Ba- eh, uno munsi numvirije ku ijwi rya amerika mwatubwiye yuko n'impunzi zisanzwe ziba mu rwanda amafaranga bahabwa ku munsi ajya a- a- agabanuka ku munsi ku munsi none abandi bagiye kwiyongeraho wumva bizoba bigenda gute Mhm.
wumva biteye amakenga kuyere reka tubirindire turabe ari naho u rwanda rubifitemo eh, u- ubundi bushobozi bu- buzozana n'ahandi hantu Mm.
yego hanyuma nkibaza ikindi kibazo nti mbega isirayeli yo kweki ibandanye irumika abo bantu kandi bobo ntibari babishoboye
yego
yego kuri wowe se wumva biterwa n'iki
eh, ni ukwa- ni ukwanka abanyafurika none ega turayibona twese nta n'umwe atabibona mu bisanzwe Mm.
yego ye alexandre urakoze
murakoze namwe ye ijwi rya amerika turi kumwe na teoneste kandi teoneste we teoneste wibi muraho uraho urakomeye
yego yego ibi byabimukiraho urabitekerezaho iki
Ibi- ibintu byabimukira rero Mm.
rwose ngewe iyo ndebye ukuntu mu rwanda tumeze ukuntu tubayeho ubuzima butugoye mbona rwose mbo- mbona ari ibintu bi ahubwo le- leta yacu iradukunda yari ikwiye gu- kwita ku banyagihugu bayo isanzwe ifite aho kugira ngo ize yongereho n'abandi Mm.
kuko icya mbere urabona umuturage mu rwanda u- nk'ubu hari hari n'abantu rwose aburara Mhm.
hari n'ababurara si ukuvuga ngo ngo yenda ni inkuru z'imbarirano yenda dushobora no kwiheraho natwe kurya biratugora uyu munsi ntabwo wariye
ushobora kuba nariye ku manywa ariko nijoro sindibone Mm.
abashomeri dufite muri iki gihugu ni benshi
Mhm.
nta kazi gahari none se nk'abo bantu bo bazaza bakora iki turimo turabya barimo baratubwira ati nimubyare bakeya kugira ngo mubone aho mubatuza tu- tu- twi- tw- twaraje kwiteza inshinge ngo tutabyara kugira tu- ubutaka turebe yuko tw- twabona aho tuzatuza abo twabyaye none se ubutaka bwacu basi twa- buzatuze abo bana bacu ubwo bagiye gutuzabimukira Mhm.
natwe ubwacu butagidu- natwe ubwacu butaduhagije Mhm. ye natwe ntibuduhagije reba nk'ubu aba- nka- nko mu mujyi wa kigali harimo abantu ba- bazunguzaga bagira bashaka ubuzima abo bose ubu ngubu babakuyemo barica bamwe baricaye Mhm.
kubaho bira- birabagoye kujya mu byaro ubutaka bwacu ntibukera uragura ifumbire uragura imbuto ubitanga ugahombuye tujya twumva n'amakuru n'imwe mu ya- yatugezaho hirya hino aho baba bataka bati twafashe imbuto dufata amafumbire ku ku nguzanyo none barimo batakambira leta ngo barebe ko hari icyo babafasha Mm.
Eh, urambwira ko iki gihugu abantu ba- barimo bariyongera bo bwaba gihugu dufite n'impunzi ziri hanze nazo zikeneye gutaha none bagiye ku- kuzana n'abo bimukira ko kuri iyi si ha- muri afurika hari ibihugu binini pe, bi- bifite- bidafite n'abaturage benshi nka za kongo hirya hino ba- ba- bafashe hafi aha akaba ariho babatuza ha- bakabona icyo- ikibatunga Mhm.
baka- bakareka natwe tu- tukareba uko u rwanda tu- tukiberaho gutyo nyine Eh, ndabona rwose ni ukudusonga ni ukudusonga babyigeho neza Ni- niko se teoneste we
wi
ko wavuze ngo babashishikariza kubyara bakeya wowe uzabyara bangahe
ngewe eh
ngewe nk'ubu mfite umwe yego ariko nteganya yuko ninbyara uwa kabiri Mm.
bibaye ngombwa rwose imana rugahagarara burundu kubera uko ndeba uko meze mu mu mibereho madamu wawe si ubwo mubivuganaho
eee tubi nawe arareba imibereho dufite niyumva ashobora kubyara benshi azaba afite a- a- aho azaba ashyira uretse yuko bidashoboka byose aba ari ubwumvikane nyine Niko-
Eh,
ni ubwumvikane ndumva aribyo byaba ari byiza mukabyumvikanaho
ni ubwumvikane Eh.
none se icya mbere ntidufite na hegitari Mm, nta hegitari y'ubutaka dufite mhm.
yenda dushobora kubyara abana b'abahungu ubushobozi yenda bwo kubishyura n'amashuri ntibuboneke bikaba ngombwa ko tubaho ibibanza ikibanza ku mudugudu iwacu mu cyaro aho mvuka ni ni ibihumbi magana atatu ibihumbi magana atatu kugira ngo umuturage azabibone Mm.
Ni- mu rwanda ubu ngubu abahungu nibo basigaye baragumiwe kubera kubura uko bubaka kubera kubura ubushobozi Eh, ndi rwose ntubone- bagumirwa se abakobwa bo ubwo ngubwo nabo baba bagumiwe
abakobwa se Eh, urumva nyine ni impande zombi iyo ubona ugera ahantu ugasanga umusore w'imyaka mirongo ine yitwa umusore mirongo ine n'itanu yitwa umusore ze a- a- a- kandi uwo nta n'icyerekezo cyo kuvuga ngo arimo arasiza ahangaha yaragira gute ni ubushobozi bukeya nibwo bwa bushomeri n'ubukene nkubwira
mhm.
noneho niyamara kwisuka abo bantu ibihumbi numva hari aba- abo numvise ngo bagomba kuva muri libiya ngo ba- ba- ba- b'abacakara hari n'abo ndi kumva ngo bo muri isiraheli ngaho ibaza ibyo bihumbi byose bizaza kwiyongera kuri izi miliyoni dufite Mhm.
noneho kandi abaturage nubwo watubwira ngo mureke kubyara ingo zishingwa nk'ubu hano mu rwanda buri wa gatandatu na buri cyum- ku cyumweru Mm.
aba ari umunsi w'abu- w'ubukwe abantu baba barimo bashinga ingo abo bakeneye kubyara yenda du- tuvuge babiri ngaho bara mu myaka ibiri iri imbere cyangwa mu myaka itatu nimba mu kwezi yenda hashyingirwa abantu ijana ubare mu myaka ingahe bazaba bamaze kuba bangahe Mm.
urebe n'abarimo noneho wumve n'abo bazaza Eh, urebe niba n'ubuso iki gihugu cyacu gifite usurumu ugasanga koko atari ukudusonga Theoneste we ndagushimiye
yego urakoze cyane ariko nta ntago duheruka kuvugana kera ntago ntago naheruka kumva naryumvaga ijwi ryawe kuri radiyo rwose ariko ntago naheruka kuryumva tu- tuvugana ye ndagushimiye Mm.
I- igikuru ni uko tuvuganye urakoze ni ukuzama umwanya mu ntacyo ye nzabikora
Mm, urakoze cyane ye nawe urakoze
yego yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda abimukira bagomba kuva muri isiraheli ndetse muri no kongeraho abagomba kuva muri libiya mu byakira mute mu gihe tugitegereje na n'ubu umushyitsi twari twatumiye mube muvuga ibitekerezo byanyu musangira icyo mubyumvaho kuri telefone turi kumwe na mbarushimana N- ndabarushimana ndabarushimana we
sabwe sabwe
urakomeye
asha ntawe numva umusonga kiretse byompindukana mu kandi kanya
ni ukumana ishimwe I- iki kibazo rero cy'abimukira Amina.
yego yego iki kibazo cy'abimukira uragitekerezaho iki
mbanza nshimire daboro teogene yari kara teoneste yari karashikiriza icyiyumviro naje ibyo nshikiriza ntibiri kure y'ibyiwe Mm,
icyo kibazo cy'abimukira ndiko ndaraba igihugu nk'u rwanda nkaraba uburinganire u rwanda rufise mhm, hambavu yaho nkaca ndaba n'igitigiri cy'abanyagihugu u rwanda rufise n'ubutunzi u rwanda rufise ndetse n'imigambi y'iterambere u rwanda rwoba rugeze ko ndabona yuko ibintu hari ikintu cyihishije impande yabyo eh,
icyo kintu ati ni giki icyo nkeka aha,
ubwa mbere ntibashaka kubivugira ku mugaragaro ariko ni ibintu biza bizwi yuko basinyiraniye amasezerano y'uko abo bantu bazoza mu rwanda mm,
icyo gihugu nacyo cy'u rwanda n'abanyagihugu bwacu bi- ba- bacu ubwacu ubwabo babayeho nabi ntigishoboye kubabeshaho neza ibyo byari ibintu tumenyereye ku bihugu bya rutura biba bifise uburyo bwo kubakira ndetse no ku- bwo- no- no kubaha imibereho myiza mhm,
aho ntitwibagije yuko u rwanda rwaranzwe no kurungika abagwanyi mu bindi bihugu kandi na byone bakabigira bihishije mhm,
n'abo bantu rero bumva bashaka kuza mu rwanda bata- batavuzwe ku mugaragaro ngo babyemeze nda- biragaragara yuko baba bafitiye umugambi mubi kugira baronke ajya amafaranga babaha kuko umuntu uwo ari we wese bavuga yuko bazomurihira ibihumbi binga ibihumbi bitatu by'amadolari oya ayo ngayo naba- nayo bazaha buri muntu ku giti cye nk'uko ibinyamakuru bibivuga buri muntu azajya ahabwa ibihumbi bitatu na magana atanu by'amadolari
Eh, mugabo yinjiye mu gihugu iyo yinjiye mu gihugu ntabura icyo akora mu gihugu eh
ibyo rero iyo ni novuga yuko ari nka politike iyo ijyanye n'ubutunzi bariko barakinira ko kugira binjize amafaranga y'agaciro ariko batiyumviriye inkurikizi zizoba kw'abo banyagihugu b'abandi bazoba bazana kuko ntituzi kugeza ubu iyo u rwanda ruzoba rubajanye ubu u rwanda rufise ukwadarato ibihumbi bi- mirongo itatu birenga ko gatonya uriko uraraba abantu ba- bafise abanyagihugu bagira ku- barenga miliyoni icumi kure n'iyo na zi hafi na zitanu mhm
nabona ubwabo inzara irabarembeje ndetse n'isi y'u rwanda uri kurayiraba tugereranije muri aka karere tubamwo niyo si ya mbere itamera mhm
kandi nta n'imigambi ubona ubona leta yoba iriko iragira ibyigwa ezetide sitarategike nobivuga ibyigwa byo kugira ngo abantu bige uko isi igenda iratituka cyangwa igenda irahinduka ngo bazane imbuto zijanye n'uko isi yoba imeze kugira bagwize umwimbu mu mu ntumbero yo guhangana ni- n'intuze- ni- ni- n'ikiza cy'inzara kiriyo Mm.
none woca umbwira ati abo bantu bariko bara- ba- ba- yakiriye abajanye he ico kintu kiba kimusunika kubakira gusumba ibihugu bindi vya rutura ce- ca- naho bitoro vya rutura wanagomba twoba tubana gusumba u- u- wewe twoba Mhm.
tubana Mhm.
toba ari iki kibi- kibimutumye eh
je nca niyumvira rero ati abanyarwanda ubwabo nibo bakwiye kuraba iyo bariko baraja aha
nibyo ibi bihugu byacu nkumbure i- ibyo nzi cyane ni u rwanda nyine kuko nararubayemwo ndetse mva no ku mupaka mvuga ku mupaka w'u rwanda n'uburundi nca niyumvira rero ukuntu ibintu bizogenda nkaca mbona ko abo bantu naho bazoba bajenarya batariko bavugisha ukuri iti aba bantu bazoza ni abantu bazoba bazanwe n'imigambi idasanzwe canke mibi badashaka kuvugira hejuru ari ba bandi tuzaba twumva ngo bari muri za M23 canke no mu yindi yindi migwa- mi- mi- mi- migwi tutari tumenyereye kuvuga ngo wabaye mu rwanda wahabaye ryari
hari hari mu mirongo icenda na kan- na gatatu ndi mpunzi narabaye i butare narabaye no mu kambi y'impunzi y'aho bita ishombwe
yego yego muri eh ko- bon, no muri kwa komine kigembe ko aho bita eh, ishombwe muri yani muri komine kigembe nyene eh, bon, icyo gihe yari ikiri prefecture ya butare eh
yego nuko ndabarushima ndagushimiye
nanjye ndabashimiye mwe vy'imvamutima nkumbure kuri kano kanya mwamudango kugira dutere iciyumviro radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikibazo cy'abimukira bava muri isirayeli bajya mu rwanda nk'uko imiryango itandukanye bivuga n'ibinyamakuru ndetse na hcr muri ibyo binyamakuru mbibutse yuko harimo haretse yo muri isirayeli nyir'ubwite haretse kandi ni ikinyamakuru gikomeye muri icyo gihugu cya isirayeli twatumiye rero perezida wa ripodor Réseau international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au Rwanda, Theobald Rutihunza, iyi Riprodor ifite icyicaro mu Bufaransa, Innocent ntambwiye noneho ko tumubonye. Theobald we urahura akomeye.
muraho muraho bwana thomas kamirindi Nari nagize impungenge kuko twagushatse ndumva uri amahoro.
Eh, ntaho ni- ni byiza Nabanje kugira ngo wagize ikibazo.
oya ni byiza ndagushimiye rero ko tukubonye abimukira rero bava muri isirayeli bajya mu rwanda nk'uko eh, imiryango itandukanye harimo n'uwanyu ubivuga hari imibare mwebwe mufite nyakuri y'abantu bashobora kuba baravuye muri isirayeli barageze mu rwanda
Eh, imibare ntabwo navuga iya nyakuri dufite Mm, kuko bagiye baza mu byiciro byinshi bitandukanye ariko imibare irahari kuko na israel igenda itanga abasohoka bavayo bari muri icyo cyiciro cy'abimukira mhm, iya mbere rero nko kugeza mu mwaka w'ibihu- w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hari hamaze gusohoka abantu bagera ku gihumbi na magana atanu Mm.
babarwaga yego Eh, ariko nyuma baje kubarurwa abandi bageze ku bihumbi bine basowe ibyo byose n'ibitangazwa nyine na kiriya kinyamakuru wa- wavugaga kirimo
kiriya cyo muri isirayeli kirimo- kiriya kinyamakuru cyo muri israel nyine kirabitangaza gitangaza buri gihe amakuru kibona ko abo bimukira bacuruzwa kuki muvuga ko bacuruzwa mwebwe muhera kuki muvuga ko ibyaba bishobora kuba ari ugucuruza abantu human trafficking mu cyongereza cyangwa se traite d'etres humains mu gifaransa ni ikirego kiremereye
icyo duheraho tuvuga ko bacuruzwa ni definisiyo y'ibyo y'icyo kintu ni igisobanuro uko babisobanura igisobanuro gitangwa n'amategeko mpuzamahanga ku icyo kibazo kivuga rero ko la traite d'etres humains gucuruza abantu ari ukuba kubaha akazi ku ngufu kubatwara ku ngufu kugira iyo wohereza ku ngufu kubacumbikira cyangwa kubakira ku ngufu ukoresheje ukoresha iterabwoba ndetse n'ubundi buryo bwose bushobotse bwo guhatira abantu gukora ibintu badashaka kubanyuruza kubabeshya gukoresha amategeko atabaho no gukora ibindi bintu byose bimeze nk'ibyo byo kubungukamo kubabyazamo amafaranga ibintu byose bo byitwa ubucuruzi bw'ikiremwamuntu none se u rwanda hari inyungu y'amafaranga rubifitemo
ababikora babifitemo inyungu y'amafaranga sinavuga niba ari u rwanda uretse ko u rwanda ushatse kurwita abo nyine bari muri icyo gikorwa kuko ayo masezerano ntaho tuyazi yigeze ajya muri paroma y'igihugu ngo iyemeze paroma ni ukuvuga inteko ishinga amategeko
inteko ishinga amategeko niyo yemeza ko amasezerano mu by'ukuri yabaye ay'igihugu ayo masezerano yakozwe rwihishwa aracyari hagati y'abantu ku giti cyabo n'igipande kimwe cya leta y'isirayeli kuko abayisirayeli benshi nabo bayamagana ubwo rero ayo masezerano amafaranga avamo nicyo gituma nakubwira ko navuga ngo ajya mu isanduku ya leta ahubwo yaba ajya mu mifuka y'abantu ayo mafaranga rero ku muntu wese wimuwe na isirayeli yagiye imutangaho amadolari nibura ibihumbi bitanu ibiha igihugu kimwakiriye ubwo rero iyo nyungu irimo uyateranyije ku muntu ajya mu mufuka wenyine we gusa ntibyorohe ikindi kibi kirimo ni uko n'udufaranga aba abo bantu bagiye bahabwa ku giti cyabo bagiye baducuzwa bavuga ngo baracumbikiwe cyangwa baragaburiwe aho baciye muri duwane cyangwa ahandi bakatubambura bakabasubiza bakongera bakabirukana ntibanabaye n'icumbi ryabazanye ngicyo rero ikintu gikomeye u rwanda rwakoze nabi mu yandi magambo u rwanda rubona amadolari ibihumbi bitanu ku muntu rwakiriye hanyuma n'uwo muntu nawe ku giti cye israel ikamuha ibihumbi bitatu na magana atanu ye agomba gukoresha ageze mu rwanda yego
nuko none rero teobal twari twatangiye kuganira n'abaturage tukigutegereje bavuga ibyo batekerezaho nuko ubwo twagize amahirwe tukakubona kandi uri amahoro nagira ngo ngusabe dukomerezeho dukomeze duhamagare n'abandi mukomeze mwungurane ibitekerezo n'inama urabyemeye yego ijwi rya amerika dufite corneille corneille we hari akabazo cyangwa igitekerezo ufite kuri ibi by'abimukira
yego nagomba se n'ushikiriza uko ndabyumva uno munsi tuzi ko nk'u rwanda kigomba kwakira abimukira bavuye muri israeli ni ibintu bitangaje cyane abantu twibaza tuti mbega niyahe ntumbero u rwanda rufise niyahe ntumbero abanyisirayeli bafite uno munsi sinumva mu rudandazo rw'abantu iyo rudandazo rw'abantu cyaba ari igihugu gikenye kijya mu bihugu igihugu gitunze no munsi n'igihugu kivuga nko gifite impuissance une puissance iri kirajya mu gihugu gikenye nka cya afurika nk'u rwanda tuzi none koko abo bantu baje gukora iki E, iyo um- umuhinga avuze yuko cyoba ari ari ubudandaza cyose twita traite neg- négrière kuko iyo byabaye muri quinzième siècle ubwo rudandaza rw'abantu si bwo tugerageje ku- ku- kuraba ahubwo nibarabe koko nimba abo banyisirayeli atari misiyo baje ko kugira abapfuye ibi ibinyakuzimu navuga ibi resource africaine surtout rdc n'u rwanda nzi ko byabanye kuva kera nabi kuva habaye ama M23 n'ibindi Corneille.
n'uno munsi nibaza yuko ui- none se ko ari abimukira b'abanyafurika ntabwo ari abanyayisirayeli ubwabo
n'aba n'abaranyi b'abanyafurika mugabo ba- ba- ba- bagabarwa na israel ni iki gituma israel n'u rwanda bishyira umukono kuri ibyo none Ah,
uwo mutima u rwanda wawuvanye hehe ni urukundo rwinshi rwaba bakunda abo bantu aha.
uno munsi niba bavuge bati nimba ari abantu babuze aho baba ntibabahe muri rdc haragutse ntibabahe mu rwanda
ye nimba Corne- abantu babuze aho baba Yego.
nibabatware mu ma- mu- mu yandi mate mu bindi bihugu bitunze bi- byagutse baronke icyo barya baronke icyo bafungura Corneille.
ariko nimba ari ari gufata ayo- ayo madolari Ah,
ibihumbi bitatu umuntu ahabwa n'icyo gihugu n'ibyo bihumbi bitanu umuntu aronka ibyo koko nibyo bizoza gutunga iyo miryango yabo bimukira mu nyuma yabo mu myaka cumi cyangwa itanu murakoze ye urakoze Corneille.
Yego.
Theoba Theobal ndabumva uyu muntu Corneille wamukurikiye ibyo yavuze
Eh, namukurikiye Mm,
ariko twebwe ubushakashatsi dufite mhm, kandi n'ibivugwa n'iriya miryango dukorana yo muri isirayeli mm.
ibyagaragaye ni uko politike ya nyatanyawu yayishyizemo ivangura ry'amoko rikomeye bariya bimukira ntibabashaka nk'abirabura ni ivangura ry'amoko rero rikabije twabonye noneho icyo cyaha cyo kuvangura amoko kimuviramo gushaka ukuntu abo bantu yagera aho berekeza ariko se Theoba kandi kuva myaka na yindi bafite abayahudi bato- bakomotse muri etiyopiya bariya bitaga abafarasha ni abirabura nabo none se ubwo ivangura riri hehe
bari bafite ariko iyo politike yatangiye nyine ejo bundi Ah, muri muri bibiri na cumi na gatatu ntabwo bimaze igihe kirekire nanjye nakubwira ko ari nyatanyahu wabyo- wabizanye mhm.
ari umuntu ku giti cye noneho atangira kwangisha abaturage abirabura bakora imyigaragambyo yo kubamagana bavuga ngo abirabura ntibabashaka imyigaragambyo itera hose ndetse abirabura aho bari ba- ba- bagomba kuva mu mijyi nka teravizi babajyana mu butayu nuko byagiye bitangira buhoro buhoro noneho kugira ngo n'abadepite rero abibashyiramo biyamamaza bakora icyo kintu cyo kuvuga ngo barwanye abanyamahanga rero ni ibintu bi- bishya ntabwo isirayeli yari bisananywe ni ibintu yakoze ibihimbye ku- kuri politike y'inyungu ntazi nyine y'uwo mugabo witwa netanyahu n'abo bafatanyije ariko n'urukiko rw'ikirenga rwa isirayeli abirabura rero bamaze urukiko kubura rw'iki aho bajya yego kandi kandi isirayeli nabwo idashobora kubirukana ngo bajyane muri eritrea bavuye bavuye bahunga cyangwa muri sudani kubera intambara zihari ubwo nibwo yatangiye kugirana amasezerano n'ibindi bihugu ko nyatanyahu we yavuze ati abirabura bari aha ngaha bafite ikibazo cyo kubarwana ko bagomba kurwanywa kurenza uko turwanya amabombe amabombe duterwa dushobora guterwa na iran icyo cyaha rero cyo kwitwa umwirabura nyatanyahu yarakirwanyije noneho abigeraho rero avuga ati amafaranga twabatangagaho yo kubatunga nimuyashake tuyahe ikindi bihugu ubwo rero bihuza n'uko perezida kagame yari agiye gutembererayo muri bibiri na cumi na gatatu bamubwira iyo poroje irimo urufaranga nawe yasamira hejuru atari amafaranga arimo yabo ariko amasezerano barayagirana ariko banga kuyatangaza israel yatangaza kuko yavugaga ati yifitiye inyungu kugira ngo ibyerekeye abadepite bayo bavuga ko icyo kibazo bagitunganyije ariko u rwanda rwo rwanga kuyitangaza kuko babonaga ari urukozasoni nk'uko biteye urukiko rw'ikirenga rwa israel narwo rwarabyemeje
urukiko rw'ikirenga purito rwa israel rwagiye rufata rimwe na rimwe icyemezo cyo kuvuga ngo abantu ntibajyanywe n'iyo n'ubwo butayu ariko rero kuko abajuzi bashyirwaho nyine mu buryo bashobora gushaka kumvikana na guverinoma kandi abo birabura nakubwiye ko babanje kubangisha abaturage bose icyo gihe urumva ko kura zose zaje zirukanka kubimukira ababirabura zibashaka kuko muno mw'abimukira nta bandi barimwo bagurishwa uretse abirabura uretse abirabura abirabura bagurishwa cyane cyane ni abirabura bo muri sudani n'abirabura bo muri eriteri
ese rutihunza ko wabaye prefe muri leta ya fpr prefe wa cyangugu ni hariya hafi ya, ya, ya, ya congo icyo gihe ari cyitwa zayire nimba nibuka neza ni n'uburundi cyangugu y'icyo gihe hanaga imipaka n'ibyo bihugu byombi hari ibintu byo kugurisha abantu mwahabonaga
igurisha ndakubwira ko icyo cyaha abantu bose barakirindaga abantu bose barakirindaga nk'uko mugenzi wanjye mu kanya yari amaze kubivuga ntawamenya icyaje kubitera inyota yaje kuza mu bantu yo kugira ngo bacuruze abandi ibyo bintu rero mu myaka nayoboraga nuko hari hakiri ibindi bibazo ariko icyo ngicyo nticyari gihari hari ibibazo by'abacengezi hari ibibazo bindi ariko icyo cyo kugurisha abantu nta cyari kiriho icyari kiriho bukeya cyari cyari kitarongera cyane ni iby'uburaya ni mbese ariko nta cyaha nk'icyo cyo kugurisha abantu uvuga ngo umuntu yagiye kwakira amafaranga kugira ngo acuruze undi
icyo gihe bwari uburaya bwambukiranya imipaka
uburaya bwari bwari bwambukiranya imipaka yeee iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga insanganyamatsiko y'uyu munsi ni abimukira b'abanyafurika by'umwihariko bashobora kuba bava muri eritrea na sudani bashobora rero kuba bajyanwa mu rwanda ni kimwe mu bihugu bivugwa yuko bibakira israel igaha igihugu cyakiriye abantu amadolari ibihumbi bitanu ku muntu hanyuma n'umuntu wimuwe bakamuha ibihumbi bitatu na magana atanu by'amadolari y'impamba umutumirwa rero ni theobald rutihunza perezida wa riprodor umwe mu miryango ibikurikirana nk'uko rero yabitubwiye bafite n'imiryango bakorana muri israel kuri telefone turi kumwe na joseph joseph we joseph yosefu telefone ya yosefu iratunaniye noneho dufate daniel daniel we
karame akabazo kawe
eee akabazo kanjye muri ndabanza mbabaza ariko hari akabazo mfite utuntu dutatu yego ariko aka kabiri wenda yamutumira nk'umuntu wo muri leta y'u rwanda niwe wari kukansubiza ariko ntacyo reka mbanze mbabaze ubundi niba numvise neza niba ngo baraje ngo batangiye gutaha sinzi niba bon kuvuga ngo baraje nta gihamya ariko rero hcr yatangaje yuko abantu bagera ku bihumbi bine bashobora kuba baragiye muri ibyo bihugu bivugwa mu bwiru uganda n'u rwanda hanyuma na minisitiri nduhungirehe ni umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga yatangaje ko hari abimukira bavuye muri israel cumi na ariko ntabwo avuze umubare nyakuri bari bavuye muri israel baza mu rwanda bavuga ko bashaka akazi nta nubwo rero basabaga ubuhungiro nk'uko abisobanuye ngibyo mu magambo makeya
none ikibazo ngewe ndashaka kubaza nari kubaza wenda iyo umutumira leta niyo nari kubaza ngewe abo bimukira bazaza bazatura ese bazaza bitwa nk'impunzi ese bazaza muri makeya bazafatwa gute nk'iki ese bazahabwa ubutaka bwo guturamo bazatunga abaturage basanzwe njye mbona nimbona ari ikibazo gikomeye ku rwanda noneho natwe tururimo natwe tururimo ubona nabwo ubwacu kugira ngo imibereho yacu irotugoye nabwo ubona tutihajye Daniel we impunzi zirahari abantu bose barahari izo mpungenge ari ibintu kigoranye cyane izo mpungenge kuko uyu uyu muryango riprodor ubikurikirana kandi ukorana n'imiryango iri muri israeli reka umutumirwa haragira icyo abikubwiraho reka mbaza kandi abinsubirizeho rimwe ariko agaruke kuri ako ko navuze ukuntu bazaza niba bazatura cyangwa bazaba bitwa nk'impunzi cyangwa bazahabwa n'amasambu ari bukambwiraho wenda nk'umusesenguzi uko abibona noneho reka nsoreze ku kandi mbona noneho leta y'u rwanda mbona yarakunze ari amafaranga hari ikintu yakoze kugira ngo abantu badakeka ko yakunze amafaranga yavuze ko iz'ubuhunzi icyo ari cyo ngo ngo kubera ngo nabo bahunze bakaba ububabare bw'ubuhunzi icyo ni cyo kintu bavuga bitwaza ko ariyo mpamvu bazabakira noneho ngewe ku giti cyanjye mbona uko mbibona barakunze amafaranga kubera impamvu runaka n'impamvu za politiki murakoze kuri wowe nta bumuntu burimo gukunda abandi bantu bafite ibibazo ntabyo ubonamo yesi ubumuntu byose ntabwo ko buzihari ariko nkurikije ukuntu u rwanda nanone nta bushobozi rufite bwo kwakira abantu n'abanyagihugu n'abandi barimo gutaha ntabwo mvuga ko barwanza ariko ntabwo bari kwifata nibura rukareba ukundi ukuntu rugenze cyangwa rukababera ubuvugizi bw'ahandi rukaba babashyira ahandi rero kubera ko natwe ubwacu tutihagije mbona nta rundi rukundo ruhari ari ayo mafaranga
daniel urakoze murakoze cyane
teobal teobal yego ku byerekeranye ni uko abo bantu bagezeyo raporo nziza n'ubushakashatsi bwiza bwakozwe n'umuntu wagiye kubikurikirana porofesori gariya sabari yaragiye basohora raporo y'uko yakurikiranye n'abantu babifitemo uruhare kugira ngo abo bantu babakurikirane ikibazo rero amasezerano yavuga ko bagiye gutuzwa mu rwanda bakahabwa akazi bakahabwa amasambu bagatura ayo niyo masezerano ariko mu by'ukuri iyo bageze i kigali bagenda birukanwa iyo barangije twa dufaranga twabo babahe ibihumbi bitanu bari mu rwanda barabashushubikanya bakabajyana za buganda cyangwa za nayirobi n'ahandi bazongera gufata urugendo bagaruka hari abo ndetse abashakashatsi baheruka kubonera i roma bahageze bagarutse nibo bakubwira neza ingendo yabo n'ukuntu barutse ibyo bintu rero ni ibyerekeranye gusa no gushaka indonke nk'uko babivuga si ubuntu si n'amateka y'u rwanda kuko amateka y'u rwanda akora atwibutsa atwibutsa uko abantu bagiye bakora migirasiyo uko abantu bagiye bimukira uko abimukira bakozwe niba kumva ngo abahutu bavuye muri cyadi abatutsi bava muri za bisiniya abatwa babasangwa butaka abo basangwa butaka rero bavuga ko aribo bakavukira bari bari abanyarwanda abandi ari bo bimukira icyo ni cyo mateka avuga ikindi cy'amateka kirimo kirimo kugurisha ahubwo kirimo umuco wo kugurisha abantu ni cy'umuco wo guhaka guhaka gushaka indonke ku bandi bantu ibyo ni umuco uri mu rwanda kuva kera ndetse wanze no kuhava nicyo gituma ukiyabona ba gashakabuhake bakaje guhakwa bawugira shebuye ugira shebuze rumva nyine ko awubirata ngo afite shebuze ukomeye akomera amashyi kandi yamumennye amatwi kaje guhakwa nabo ujya wumva ni ukuvuga ko kagenda kabyanga ariko nta kundi kagenza kagahakwa naho gashaka buhake ni uwo nguwo w'igikomerezwa ushaka kurya agaramye nguko uko amateka yo mu rwanda ashaka kuvugwa wayasesengura ariko ibyo byose nta bumuntu biga urimo harimo gusa ikintu cy'umuco kigomba gucika burundu ariyo mpamvu twakoze n'itangazo tuvuga tuti terete deterezima nikorerwe uburyo yamera nk'icyaha kidasaza kirimo kontorori humanite icyaha kibasiye inyokomuntu kibasiye inyokomuntu mwabisabye umuryango w'abibumbye
twarabisabye mu muryango w'abibumbye kugira ngo icyo kintu bagice kuko ibikomerezwa byose iyo ubonye nyine uko kagame yigira iwacu ubonye nyetanyeho yongera muri kariya karere n'abandi bategetsi kuko bose wakana ngo nta wari ubizi nyamara bikorwa bireba no muri ribiya hari abantu baje gutangaza nawe ubutegetsi bwaravuze ngo ntacyo bwari buzi kandi bafite ba maneko bakora akazi ku manywa nijoro icyo gihe rero ntibyumvikana ngo icyaha kiriya gikorwe ntawe ukizi ahubwo ni uko kiba gishyigikiwe n'abo bategetsi kandi kikaba gikorwa nabo teobal hari akantu hagomba kubaho itegeko rizakurikirana abo bantu kugeza igihe cyose bazaba bahanwe ntikibe icyaha gisaza
ntikibe icyaha gisanzwe kiba icyaha cyandikwa nyine mu byaha by'ihonya ibyaha bidasaza nk'ihonya koko kiba icyaha gikomeye abantu banagitinya ko bazakurikiranwa aho bari hose niko hari akantu k'indonke wakunze kugarukaho minisitiri mushikiwabo louise ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize yavuze yuko byanditswe n'ikinyamakuru the new times yavuze yuko u rwanda rushobora kuzakira amasezerano naramuka kuko abayeho kuko yavuze ko amasezerano na koko imishyikirano iriho ariko ko nta masezerano barageraho aravuga ati u rwanda rushobora kuzakira abimukira bagera ku bihumbi icumi kandi umuntu bamutanzeho amadolari ibihumbi bitanu u rwanda rwabona amadolari miliyoni mirongo itanu gusa ku gihugu miliyoni mirongo itanu ntabwo ari menshi indonke iri hehe
indonke nakubwiye ayo masezerano unyumve neza ayo masezerano ntabwo yacishijwe muri paroma ayo masezerano mu mufuka wa mushiki wabo ayasangira na kagame n'undi bajyana cyangwa na kabarebe ayo mafaranga ntabwo ari make ariko ku mpunzi ni make cyane kuko bizasaba kuzicumbikira bizasaba kuzigisha bizasaba kuzishakira imirimo ibyo ni imirimo nayo ikomeye yatwara ibyo bitanu birenze ntabwo rero byafata ibyo rero ni ibyo gushyira mu mufuka w'umuntu ku giti cye kuko ayo ngayo abaye ari ay'igihugu yaba ari make kuko kandi nta n'icyo yamara ariko abaye umuntu umwe yewe nakubwira aho yarara keza rigakira
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na theobald rutihunza perezida wa rezo international pour la promotion et la défense des droits de l'homme au rwanda riprodor ni umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro mu bufaransa ni kuri iki kibazo cy'abimukira bashobora kuva muri israel cyangwa se batangiye kuva muri israel bajya mu rwanda kimwe mu bihugu bivugwa yuko biri mu masezerano y'ubwiru nk'uko hcr ibivuga kuri telefone turi kumwe na deogratias ndabona kandi iminota igiye inshuti z'ijwi ry'amerika ndibwira ko deogratias akabazo ke ariko dushobora kuba tugiye gusorezaho iki kiganiro deo
ego ndabumva akabazo kawe ariko kagire kagufi
ego ni akabazo yari intererano ahubwo nagomba mvuge yuko atakibazo kubona igihugu cyifise kirashobora kwakira abimukira nta kibazo bivana no ku buryo baba bafise Je ni- ni ku bwanjye nta ngorane ako niko gaterano nari mfise ye urakoze
E, namwe murakoze
none se teoba koko igihugu kiba ki- ki- ki- gifite ubwigenge igihugu gifite souverinite kuki kitabikora
igituma igihugu igi- igi- igihugu kubikora kigira uburyo kibicishamo hari inzira bicamo inzira twita porosedure igihugu kibishatse kiti nako nanone niyo cyabishaka uko cyabigenza kose niyo cyaba gifite ubushobozi impunzi nihitamwo aho ibungira nta wundi uyihitiramo ariko impunzi izemeye n'igihugu kikabyemera nacyo bindura muri porosedure izwi bagomba kugirana amasezerano yanditse azwi kandi abitswe na hce ntabwo ibihugu bibiri bigenda mu ibanga ngo uzampe abantu ngo baze nanjye nzaguha amafaranga ibyo ntabwo ariko bigenda ubwo rero uwashaka kubikora gutyo ashatse kuvuga ati ndashaka gukoresha ubwigenge bwanjye yavuga ati mbi- yabwira hashisera ati mfite imyanya nyoherereza impunzi hashiseyeri kareba impunzi zishaka kwimukira aho hantu ikazi- ika- bagafatanya bakazohereza aho hantu ahenshi niko bigenda ariko iyo bibayemo kwiherera no kugura biba bibaye eto dedeterezina bibaye ubucuruzi bw'abantu ibyo rero nibyo dusaba ko bya- bya- byashyirwa mu mategeko ahana kandi icyaha kigisaza
umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye usibye kumwandikira hari ubwo mwigeze mushaka se kubonana nawe kugira ngo mubiganireho
Eh, demarche ntabwo turazigira zo kujya kubonana nawe ariko igenda nibiba ngombwa nabwo tuzajyayo ariko niyo- niba umuntu atajyayo dushobora kuvugana n'ubu nawe turi kuvugana ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ajye gusobanura ikintu kizwi icyo nacyo kimura- ki- na- nawe kimuraje ishinge kiriya cyaha ni ikintu kimaze kugaragara ko gikomeye uretse ko ibikomerezwa bigikora nawe adashobora gupfa kubikora wenyine nicyo gituma rero dusaba ngo abantu benshi bamuteze bamu- ba- bamutere ingabo mu bitugu noneho tuzabona ariya masezerano ariko n'imiryango irengera uburenganzira- uburenganzira bw'ikiremwamuntu yabigizemo uruhare uzi ko hari amasezerano menshi asinywa inisiyative yayo yatanzwe n'imiryango nk'iyacu natwe rero iriya- iriya inisiyative twafashe ni ukugira ngo izakurikiranwe n'indi miryango kugeza igihe azashyirirwa mu bikorwa
ese nko muri uko gukora ibyo musaba ubundi nka kiriya gi- nk'icyo cyaha kiramutse cyemewe igihugu se ko kidashobora guhanwa
igihugu eh mu rwego mpanabyaha penal igihugu ntabwo cyahanwa
Igi- igihugu n'ubu igihugu se bundi kiranwa mu mategeko kuko hanwa abantu Mhm.
abantu abakoze ibyaha bari mu gihugu eh, nibo ba- na- nawe igihugu se wajyana gute ko batako- ko batabakora ibyaha Mm.
ariko babona bashaka resiponsabite n'uwagikoze akaba ari wo wahana ubwo rero amategeko ubundi mpuzamahanga atangira gukurikizwa cyangwa se kwiyambaza iyi nkiko mpuzamahanga ari uko revuwa interne uburyo bwo mu gihugu impamvu iyi-
Theobald Rutihunza ndagushimiye cyane twaganiraga ku by'abimukira bava muri Isirayeli inshuti z'ijwi ry'Amerika murakarama mu kanya gato cyane amasegonda ni udukuru tugufi
iri ni ijwi ry'amerika